warra manidhaan eekalaawwitti hidhamee bahe keessaa tokko lammii beenyaa dubbifne lammiin barkum lamaaf jaha keessi hidhamee bahee jedha gara qophii isaanii san deebisa.
Dargaggoo lammii mootummaan Itiyoophiyaa ibsa baaseen namoota siyaasaa hidhamanii jiran akka hiikuuf deemu akkasumas immoo ka yeroo dheeraadhaaf bakka hidhaaf dararaa ture jedhamee komatamaa ture kan maayikelaawii jedhamu akka cufuu akka gara miizeemitti jijjiiru dubbatee jira. Ati namoota maayikelaawii keessatti hidhaman keessaati mee akkamitti ilaalta?
Walumaa galatti maayikelaawii cufuun isaanii baay'ee gaariidha. Maayikelaawiin bakka itti ilmi namaa yeroo dheeraadhaaf itti dararamu dargiin waggaa kudha torba akkasumas immoo sabni kun waggaa digdamii torba walumaa galatti gara jaarraa walakkaatiif bakka ilmi namaa itti dararamaa turedha. Bakki kun seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa madaa, seenaa gurraacha, seenaa dararamaa dhalamaa ta'eedha kan inni itti mul'atu. Lammiin Itoophiyaa hundumtiyyuu saalaan umuriidhaan akkuma kanas immoo ta'ummaadhaan utuu adda hin bahin waggaa kana hunda dararamaa ture. Maakalawii kana keessatti cufamee gara muuzeemiitti jijjiiramuunsaa waan tokkodha. Haa ta'uti garuu manni isa bakka bu'u sadarkaasaa kan eeggate kan jedhudha isaan kan isaan kaasanii isa kan bakka bu'u akka har'a suuraadhaa fi viidiyoodhaan agarretti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aanna Maariyaam bakka addaa kondominiyeemii Galaan biratti ijaaramaa jira. Anis akka nama dhuunfaatti ijoollee naannoo sana beekanii fi ogeessa ta'anii kan gaafadhee jirutti manni kun ijaarsi isaa dhagaa gurraacha qofaadhaan kan ijaarame kutaaleen isaas baay'ee dhiphaa kan ta'e gidaara isaallee baay'ee furdaa kan ta'e yookiin immoo tikkinisiinsa ijaarsa magaalaa sana irraayyuu adda kan ta'e ta'uu isaadha kan isaan dubbatan. Kun immoo ammallee gara fuulduraatti dararama ilmi namaa Itoophiyaatiif mallattoo akeekudha jenneedha kan sodaa irraa qabnu sababni isaas immoo namoonni kaleessa maayikalaawwitti dararama sana raawwataa turan kanneen nuni maqaadhaan beennu kanneen nuni amalaan beennu kanneen nuni immoo hojii isaanii beennu turtii maayikalaawwii turarraa kaanee namoonni nuti beennu kun tokkoffaa balleessan sanaaf ittiin gaafatamne lammaffaa immoo sirni waan sana dalage sun gocha dalage sanatti iyyuu gaabbee uummata dhiifama hin gaafanne namoonni dara nurratti raawwataa turan isa ta'u namoota biraarratti raawwataa turan seeratti hin yaa'anne yookiin immoo uummata akka dhiifama gaafataniif hin godhamne sirni sun hojiitti isaa itti ufee jira jechuudha. Kanaaf manni yoo jijjiirame iyyuu gochaan hamaan lammiilee biyya keenya irratti raawwatamu sun ni dhaabbata jennee amantaa qabnu manni ijaaramaa jiru kun kan amma kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Haanna Maariyaam jedhamutti kan ijaaramaa jirus hojii maayikalawii keessatti dalagamaa ture itti fufuusaatii fi kan qophaa'aa jirudha jechuudha. Waa'ee maayikalawii irratti yaada kana jechuun barbaada. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dubbatanii jiru. Haa ta'uutii garuu hidhamtoonni siyaasaa kun isaan kamtu hiikama isaan kamtu immoo hafa kan jedhu irratti yaada waliigalaa waan kennan hin qabanii tiwiitarii isaanii irratti muummichi ministeeraa ibsa kana yeroo kennanitti ibsi kun yeroo torbaa ol jijjiirameera kanas jala buunee hordofaa turre qaba hidhamtoonni siyaasaa hundiyyuu ni hiikamu kan jedhu ture. Hidhamtoonni siyaasaa hundi kan ittiin itti murtaa'anii jiran akkasumas immoo kan immoo dhimmi isaanii mana murtiitti qabamee jiru himannaan irraa ka'ee ni gadhiifamu kan jedhu ture ibsi kun haa ta'uti garuu ibsa kana keessa deebisanii lakki hidhamtoota siyaasaa otoo hin taane namoota siyaasaatti jiranii isaanii namni hiikamu kunis immoo muraasa ta'uu isaanii ibsa BBCdhaaf kennaniin BBC Afrikaadhaaf kennaniin immoo dogoggoraanidha kan jedhu ibsanii jiru eenyu akka hiikamu eenyummoo akka hafu hanga ammaatti addaan baafanne jechuudha.
Mee gara seenaa mataa keettan deebi'a dargaggoo lammii yeroo kami kanatti hidhamte haala akkamiitiin hidhamte?
Ani bara kuma lamaaf torba amajjii tokko irratti hidhame. Kan hidhame immoo yeroo sanatti akkuma yuunivarsiitii eebbifamee baheen barattoota yuunivarsiitiitii wajjin waliigaltee goone waliigaltee nuti goone sun barattoonni kanaan dura eebbifamanii bahan ijaaramnee uummata keenya siyaasaan dinagdeedhaan akkuma kanas immoo biyya sana keessatti dimokiraasii bal'isuu irratti gahee mataa keenyaa ni raawwanna jenneetu ijaarsa jalqabne ijaarsa sana fedhii mataa keenyaatiin akkasumas mataa keenyaatiin seera baafne utuu hojjechaa jiruutan ergan qabame garuu daraa hedduu anarraan gahanii erga maayikalawee kana keessatti qoratanii booda mootummaa biyya sanaa mootummaa sirnaan dhaabbatee jiru tokko humnaan kuffisuu yaaluudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e humnaan kuffisuu yaaluudhaan shakkineerra yookiin immoo yakka kanaan himanneerra jedhanidha kan isaan himatanii haala kanaan maayikalawii sana keessatti yeroo dheeraadhaaf dararamaa ture jechuudha.
Isa jalqabaa yuunivarsiitii kamirraati kanatti qabamtee yeroo kamirraa haga yeroo kamiitti kanatti mana hidhaa maayikalawii turte?
Ani yuunivarsiitii Daararaan eebbifame bara kuma lamaaf ja'a kanan qabame garuu magaalaa Finfinnee keessatti amajjii tokko bara kuma lamaaf torbadha. Amajjii tokko bara kuma lamaaf torbarraa kaasee amajjii guraandhala fi bitootessa hanga bitootessa dhumaatti maayikalawii mana dukkanaa keessan ture. Mana dukkanaa kutaa lakkoofsa lama keessa baatee sadii kanaaf tureen sana booda himannaa naannoo irratti baname jechuudha.
Barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo walii keessaniin mari'attanii ijaaramtanii hojii kana hojjechuu barbaadammoo akkam ture akka ijaarsa keessanii?
Yeroo sanatti haalli ijaarsa keenya nuti walumaa galatti sochii barattootaa kan fincila diddaa gabrummaa jedhamu koree hundeessinee koreen kunis immoo koree qindeessituu fincila diddaa gabrummaa akka jedhamu sadarkaa sadarkaadhaan yuunivarsiiteetti erga hundeessinee booda sana itti fufsiisuudhaaf immoo namoonni eebbifamanii hojiirra jiran gamtaa eebbifamtoota barnoota sadarkaa olaanaa Oromoo akka jedhu hundeessinee Koree qindeessituu fincila diddaa gabrummaa akka jedhu hojiinis hariiroo uumne hojiin kanaan dura sadarkaa barataa hojjetaa turre ol guddatee hojiin keenya sochii hawaasaa bal'aa uumuu qaba biyya kana keessatti jechuudhaan kan hojjenne sanammoo dambiitti seeratti baafne koreetti goone sadarkaa naannoo irrattis erga ijaarsa jalqabne boodadha jechuudha kanan itti qabame.
Haalli ati itti mana hidhaa maayikalaawitti dabarsite akkami mee waan sirratti raawwatame maaltu jira?
walumaa galatti nuti barattoota digdamii lama taaneedha kan nuyi qabamne gaafa nuyi qabamne kana maayikalaawwetti nu geessanii nuti eessatti akka nu geessan iyyuu hin beeknu turre fuula keenya nu hidhanii erga nu ukkaamsanii booda konkolaataa nu fuudhanii mooraa sana keessa nu gashanii mooraa sana keessa gaafa seennu olmootti mooraan sun namoota afaan tigiree dubbatan kan immoo afaan amaaraallee qayyadanii dubbachuu hin dandeenye mana galmeettis haa ta'u waardiyyoonnis haa ta'u qoratoonnis haa ta'u hundumti isaaniyyuu namoota afaan tigiree dubbatan akkuma kanattis immoo warri qondaala ta'anii jiranis immoo qaamonni tikaa qaamonni poolisis kanneen achi jiran hedduun isaanii gariin amanamaa isaanii qorattoota amanamoodha jennee warra nuyi amnudha nuun akkuma achi nu gashanii booda harka keenya kaatiraan hidhanii mana dukkanaa keessa nu gashanii mana dukkanaatti erga nu gashanii booda hariiroo nuti adda bilisummaa oromooti wajjin qabnu ijaarsa nuti biyya keessatti qabnu maal akka ta'u akka nuti himnuuf akka nuti amannuuf nu daraa turan jechuudha daraa nurra kaa'aa ture keessaa yeroo adda addaatti waamanii kophee keenya nurraa baasanii faana keenya qullaa nu reebu hanga dhiigni nurra yaa'utti nu fannisanii lakkoofsa saddeet kan jedhamus nu hidhanii lafarra nu reebanii wayyaa keenya nurra baasanii qaama keenya qullaa qaama saalaa keenya osoo hin hafin haala hedduun keessatti nu dararanii qorannoo irratti geggeessaa turan jechuudha. Qorannoo kana yeroo irratti geggeessan irra hedduun qorannoo humnaan nu daruuf humnaan nu reebu kun kan inni raawwatamu halkan halkanidha. Halkan guutuu nutti furanii amma dabaree tokko poolisoonni biraan gareen tokko erga nu qoratanii booda erga kutaa keenyatti nu deebisanii booda immoo gareen kan biraan immoo nu baasee ammas qorannoo wal fakkaataa ammas daaraa wal fakkaataadhaaf nu saaxilaa halkan guutuu haala kanaan nutti wal furanii hanga nu dadhabnutti hanga nuti wallaan dhufeetti yeroo nuti nu daarantu jira jechuudha yeroo hedduu immoo achi keessatti of wallaallee yeroo nuti qofnu baasanii dhaqanii kutaa keenya keessatti yeroo nuti nu qotantu jira jechuudha namoonni achi keessatti dararamaa turan keessaa namoota ni yaadadhu kanneen akka Ibrahim Amaan kan jedhamu jaarsa maanguddoo waggaa torbaatamaa achi keessatti wareegaman yeroo jaarsi kun magaalaa Shaashamannee irraa qabamanii mana hidhaa hawaasaatti erga daaramaa turanii booda lafa qullaadha waan ciisaniif sombi isaanii qorraa rukutamee dhibeen kunis gara tiiviitti ol guddachuudhaan erga magaalaa wayii dhufanii yaala dhorkatamanii yeroo hedduu fakki daaramaa turanii booda amajjii digdamii saddeet bara kuma lamaaf torbaa lubbuun isaanii darbeera jechuudha haala nama gaddeessu keessaa garuu obbo Ibrahim yeroo sanatti namoota waliin hidhamantu jira. reeffa isaanii hospitaala poolisii erga kaa'anii booda ijoollee kana immoo baasanii mana murtiitti dhiyeessuudhaan Ibraahim akka isaan ijaaree fi Ibraahim yakkamaa ta'uusaa ragaa itti baasan jechuudha. Namni tokko erga du'ee booda maaliif akka isaan ragaa itti baasan garuu hanga ammaatti nuun galle kana yeroo dhageenyu sammuun keenya baay'ee nu jeeqame baay'ees immoo gaddine jechuudha. Baay'ee suukan dhoofne. Kana biraan namoonni ittiin maqaa isaanii hin beekne kan immoo dhufanii hidhamanii nu bira kanaa galanii boromtaa isaa garuu achi kan dhabaman keessumaa namoonni waraana turan fuulee isaa dhabaman immoo namoota lama garuu maqaa isaanii kan hin beekne yaadadha jechuudha. Daaramaa tun irraa ka'ee namoonni baay'ee miidhamuudhaan maayikalaawii irraa gara qaallittiitti erga darbanii booda kan lubbuun isaanii wareegamanii jira. Tokko injiinar Tasfaahuun Camadaati. Injiinar Tasfaahuun Camadaa qabsoo keenya keessatti nama seenaa boonsaa qabu sochii hawaasa har'aa kana dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan nama seenaa inni hedduu isa yaadatudha. Inni mana hidhaa qaallitii keessatti daarama irraa ka'eedhaan kan wareegamedha. Namoota akka Naaxilaahuun Shariif Jundii akkuma kanas immoo Kumaraa Dhiinsaa namoonni jedhaman dararama mana hidhaa maayikalaawii kana keessatti irra gahaa tureen dandamachuu dadhabanii gariin isaanii dhibee onneetiif kan immoo dhibee dugdaatiif saaxilamanii dararamanii irraa bayyaanachuu dadhabanii lubbuun isaanii darbuu danda'eera jechuudha.
Barattoonni achuma maayikalaawii keessa waliin turtan jechuudha.
hedduun barattoota kanaa yuunivarsiitii Finfinneetii fi akkuma kanas immoo yuunivarsiitii kolleejjii yuunitii ture yeroo sanatti barattoota muraasa nu keessaa gadhiisanii kaan immoo achumatti nu biratti hambisanii daaraa turanii san booda namoota muraasa erga gadhiisanii booda immoo namoota biraa nutti dabalanii nama soddomii shanii wajjin immoo himannaa nutti bananii jechuudha. Barattoonni sun barnoota isaanii irraa adabamanii hidhaadhaan nu kennu wajjin turan.
Himannaan sin irratti baname maal jedha?
Himannaan nurratti baname miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan qaama adda bilisummaa Oromoo irraa qajeelfama fudhachuudhaan hojii biyya keessatti eegaluudhaan akkuma kanas immoo mootummaa sirnaan hundaa'e humnaan cabsuu yaaluudhaan shakkamanii qajeeluun nu himatanii keessa yakka dhibba lamaaf afurtamii tokko nurratti caqasaniitu himannaa sanaan nu himatan jechuudha. Ragaa hin qabanii ragaadhuma kan namoonni yeroo akkas godhu argineerra yookiin dhageenyeerra qajeeluun nutti himannaa kanaan nutti banan.
Yeroo himannaa isinitti dhiyeessan sana maayikalaawidhuma keessa turtammoo achi isin baasanii turan.
Baana langaa himannaa nutti dhiyeessee erga mana murtii olaanaa dhaddacha sadaffaatti erga nu dabarsee boodati kan nuti gara biraatti dabarre malee utuma maayikalaawii keessa jirrudha himannaan kan nutti baname.
Achi booda manadha kam turtan?
erga maayikalaawidhaan nu baasanii booda qaallitti nu geessanii qaallitti mooraa adda addaatti nu hirani namoota nama soddomii shan taanee himatamne nuti gaafuma himatamne sana waraana mootummaa kuffisuudhaaf ka'e arganneerra jedhanii miidiyaa isaaniitti sanas immoo ragaa ittiin nutti jabeessuudhaaf jedhanidha natti fakkaata akka yeroo sanatti malee namoonni irra hedduun keenya barattoota turre san booda nu geessanii bakka mooraa tokko bakka hidhamtoota ofii isaaniitu sodaatan sodaa guddaa irraa qaban mooraa tokkotti irra hedduu keenya nu hidhani kaan immoo mooraa lamaa fi mooraa sadii bakka jedhamu qaallitti keessatti nu dabarsanii achitti nu hidhani.
Qaallitti keessa hammam turte?
Qaallitti keessa amma bara kuma lamaaf sagaliitti ture hanga dhimmi keenya ragaan xumurame akkuma kanas immoo ragaan ittisaa xumurame murtii argatuttiin ture san booda sadaasa kuma lamaaf sagal gara zuwaayitti immoo nu geessanii jechuudha. Waggaa afuriif gara manuma hidhaa zuwaayii keessan ture murtiin nutti murtaa'e waggaa kudha shan ture deebinee walii jennee mana murtii waliigalaatti deddeebi'ee argaa turree booda murtiin sun nurraa cabee hangaan xumuraddutti achoo mana hidhaa zuwaayii keessan ture jechuudha.
Yoomi kanatti xumurattee akkamitti biyya sanaa baate?
Hidhaa kiyya kuma lama sadii xumuradheen bahee ergan xumuradhee bahee biyya keessatti sochii bal'aa ture mormii maastar pilaanii fi akkasumas immoo sochii waliigalaa Oromoo Pirotestii ture sana keessatti hirmaannaa godhaan ture hirmaannaa godhaa ture sanaan immoo ammas lammaffaa na barbaadu gaafa isaan eegalan biyya sana gadhiisee bahee jechuudha xumura bitootessaa bara kuma lamaaf kudha torbaan biyya sana gadhiisee bahe.
Deemsa Oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana naa ilaaltu alarraa maaltu furmaata jettee yaadda?
Oromoon kamiyyuu kan hidhamee jiru gaaffii mirgaa gaaffii haqaa fi gaaffii abbaa biyyummaa gaafateeti. Nama dhimma kanaan hidhame kana hiikuun waan tokkodha. Gaaffii namni kun gaafatee hidhame deebisuun immoo waan biraadha. Gaaffiin mirgaa, gaaffiin haqaa, gaaffiin mirgaa abbaa biyyummaa, gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin nagaan jiraachuu biyya walaba taate keessatti nageenya ofii eegsifachuudhaan dinagdee ofii guddifachuu dhimma ofii irratti murteeffachuu kabajamuuti qaba. Mootummaan kun dhimmoota Oromoon hundi gaafatee hidhame kana deebiitti arguu qaba jechuudha. Sun yoo argame qofa biyya sana keessatti nagaan bu'aa jennee amantaa irraa qabna jechuudha. Kun hin taane taanaan nageenya akka booreetti hidhaanis akka itti fufetti itti fufa jechuudha.
Dargaggoo lammii beenyaa ibsa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Ayyee haadholee raadiyoo sagalee Ameerikaa gaaffiif deebiin argataniif hedduun isin galateeffatu.